turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe mu burundi amashamba n'impongo kama bigeramiwe na bimwe mu bikorwa by'abanyagihugu n'abategetsi biraguye ingene umuntu yoza gukotesha agakotesha ihegitari mirongo itatu za leta mirongo ibiri abantu bagatanga amahera bagatangura kurima hariho umuntu ajejwe inzu cumi hariho umuntu ajejwe agacimbiri biragoye ko twaba twemeranyije uyu ni innocent banigwa n'inzigo umuhinga akaba n'umushakashatsi mu bijanye no gukingira ibidukikije muri irya nino ku isi perezida wa amerika joe biden yarayashitse muri angola mu rugendo leta yiwe ivuga ko rwanditse amateka idonido y'ano makuru yose n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isasa nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahera ku yagezweho ijya nino ku isi perezida wa amerika joe biden yaraye ashitse i rwanda ku murwa mukuru wa angola aho yakiriwe na perezida w'ico gihugu fidel niyongabo abandanye ino nkuru kuri uyu wa kabiri bitegekanijwe ko perezida biden abonana na perezida wa angola joao lorenso ku murwa mukuru rwanda bitegekanijwe kandi ko ashikiriza ijambo ari mu nyubakwa yibutsa abantu bajanywe kugirwa abashumba mu bihugu vyo mu burengero bw'isi kuri uyu wa gatatu bitegekanijwe ko joe biden afise imyaka mirongo umunani n'ibiri aja mu gisagara kiri mu ikivuko ca lobito kiri hafi y'ibirometero amajana atanu mu bumanuko bw'umugwa mukuru rwanda aza gushimikira ku migambi y'iterambere amerika yatunganije mu karere ico gisagara kirimwo ikivuko co mu gisagara ca lobito cubatsemwo icicaro c'umugambi wa lobito corridor waronkejwe ingurane na amerika ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya n'abandi mbere y'urugendo rwa perezida joe biden leta ya angola yaratangaje ko itariki ya gatatu n'iya kane z'uku kwezi kw'icumi na kabiri ari minsi y'akaruhuko mu gihugu cose yarafashe ingingo zikomeye zerekeye umutekano ku mugwa mukuru rwanda igisagara kirimwo abantu imiliyoni icenda n'ibihumbi amajana atatu urugendo rwa perezida biden ruzoba rushize mu ngiro umuhango yatanze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri w'uko azogendera akarere ka afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara ariko kandi arondera gukomeza igihagararo n'inyungu vya amerika ku mugabane wa afurika mu gihe ubushinwa buriko bwongereza imitahe yabwo kuri uwo mugabane john kirby umuhanuzi wa perezida biden ku bijanye n'umutekano kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ko urugendo rwa biden ruhambaye cyane yavuze ko atari kubera gusa ari urwa mbere agize muri angola mu mabanga yiwe ya perezida ahubwo ni urugendo rwerekana kandi imigambi ashimikiye ko yo gukomeza urunani rw'ibihugu bikorana na amerika mu makungu hamwe n'imigambi yo gukorana ku rwego rukomeye rwo hejuru hagati ya amerika n'umugabane wa afurika fidele iyo nkuru y'urugendo rwa perezida wa amerika muri angola turaza kuinoganza mu mpera y'ino makuru ariko imbere yaho timu ishimwe adutware muri siriya aho intambara hagati ya leta n'imirwi irwana yafashe indi ntera muri siriya intambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba zitwaje intwaro yafashe indi ntera iyi mitwe yishyize hamwe ishyigikiwe na turukiya hamwe na hayat tahrir asham umutwe wa kisilamu washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba n'ibihugu birimo amerika n'uburusiya kuva muri bibiri na cumi na rimwe aka gace kagiye kumvikanamo imvururu zatumye abantu babarirwa mu bihumbi amagana bapfa abandi amamiliyoni bahatirwa kuva mu byabo umujyi wa alepo wibasiwe cyane wari uyobowe na leta ya siriya kuva muri bibiri na cumi na gatandatu kimwe mu bintu byagaragaye nk'impinduka zikomeye z'intambara mu gihe iki gihugu cyari gishyigikiwe n'uburusiya icyo gihe uyu mujyi wari munini mu gihugu wambuwe inyeshyamba zawugenzuraga zimaze kuwangiza bikomeye ubu kugenda mu mihanda yaho ni ukwigengesera kuko ibisasu bihitana abantu buri kanya kandi nta nteguza ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya perezida wa chad mahamad idris debi itno yatangaje ko igihugu ciwe giheruka guhagarika amasezerano ya gisirikare cari gifitaniye n'ubufaransa kubera ayo masezerano yari yarataye igihe fidel niyongabo aragarutse mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo kuri w'imana urangiye perezida debi yavuze ko amasezerano atakijanye n'ivyerekeye umutekano na politike y'igihugu ciwe yavuze ko guhagarika amasezerano ya gisirikare n'ubufaransa biri mu mugambi wo gushiraho igisirikare c'igihugu cigenga kandi gifise ishaka rikomeye ryo gukingira abanyagihugu gushika mu bihe vya vuba ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyabona chad nk'igihugu kibifitiye akamaro gakomeye mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka sahel imigwi ikorana n'umugwi boko haram na leta ya kisilamu irakorera cyane mu karere k'ikiyaga chad ingingo ya perezida itno yo guhagarika amasezerano ya gisirikare n'ubufaransa ishobora gutuma inteko zose z'ubufaransa ziva muri icyo gihugu inyuma y'uko zihakoreye mu kiringo cy'imyaka mirongo itandatu kuva acikukiye chad yategetse muri uyu mwaka inteko nkeya za leta zunze ubumwe za amerika zikorera ku butaka bwayo kuhava perezida debi yavuze ko amasezerano ya gisirikare n'ubufaransa atakamaro kaboneka yagiriye igihugu ciwe mu gihe cyari gihanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ibitero vy'imigwi ikora iterabwoba yamara yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'ibindi bihugu harimwo n'ubufaransa fidele muri namibia naho ibyavuye mu matora aheruka kuba bizomenyekana muri nondwi ibiharuro by'ifatakibanza byerekana ko umugambwe swapo umaze imyaka mirongo itatu n'ine ku butegetsi uza imbere fidele abatavuga rumwe na leta bavuga iki kuri ayo matora abatavuga rumwe na leta bariyamirije ibyavuye mu matora batangaje ko kongereza ikiringo c'amatora byari biciye ku biri n'amategeko byitezwe ko ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye mu matora bitangazwa muri iyi ndwi abatavuga rumwe na leta batangaje ko bazoshinga kumenyesha urubanza muri sentare kubera batazokwemera ibizoba byavuye mu matora abanyanamibiya ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye batoye umukuru w'igihugu n'abagize inama nshingamateka umugambwe swapo uri ku butegetsi muri namibiya kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda yamara abanyagihugu ntibakibufitiye icizere kubera bahanganye n'urugero ruri hejuru cane rw'ubushomeri hamwe n'ibindi bibazo vy'ubutunzi cane cane ku bakiri bato inyifato irangwa mu bategetsi ya ruswa n'ibiturire byarambitse ibara umugambwe wahora ubonwa nk'uwahabuje abanyagihugu umugambwe utavuga rumwe na leta independent patriots for change watangaje ko uzoshingisha urubanza muri sentare ku vyavuye mu matora muri iyi ndwi iyindi migambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko izo kwifatanya nawo muri urwo rubanza mark henry venani ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta popular democratic movement yitoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu yavuze ko amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yerekeye igihugu n'akaranga kaco ka demokrasi yavuze ko ayo matora yerekeye igihugu gikorera abanyagihugu bose abakene n'abatunzi ko ayo matora atari ay'abashaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora muri namibiya rwateguye amatora rwatangaje ko atancuro ya kabiri y'amatora izoba n'aho abatavuga rumwe na leta leta bariko babisaba iyindi migambo iri ku butegetsi mu karere ko muri afurika mu mpanuko yarahanganye no gutakaza icyizere cy'abanyagihugu muri uyu mwaka
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu rwanda ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya nyarugenge ripfungiwemwo umenyesha makuru teoneste nsengimana bumwagiriza ko yanse kwitaba iburanishwa ryiwe nsengimana n'abanywanyi b'umugambwe dalfa umurinzi utemewe n'amategeko mu rwanda bafunzwe bagirizwa ivyaha vyo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda eric bagira ubusa mu gihe urubanza rwari ruteganijwe gutangira ku isaha ya saa tatu za mu gitondo ku isaha ya saa tatu na mirongo itatu n'irindwi gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali yandikiye umucamanza imumenyesha ko nsengimana umuyobozi w'ikinyamakuru mubavu.com na umubavu tv online yanze kwitabira iburanisha ku mpamvu gereza yisize bwite ni ingingo yakuruye impaka mu cyumba cy'iburanisha ubushinjacyaha bwumvikanishije igisa no gushidikanya ku byanditswe na gereza bwisunze ingingo z'amategeko ku miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha bwabwiye urukiko ko iyo uregwa atitabye iburanisha nta mpamvu agaragaza kandi yarahamagawe byemewe n'amategeko urukiko rumuburanisha adahari gusa ubushinjacyaha bwongeyeho ko ibivugwa na gereza byari kuba byiza iyo nyir'ubwite aza kubyiyandikira ubu bwe ubushinjacyaha bwashingiye ku rubanza rw'umunyapolitiki paul rusesabagina bwibutsa ko igihe yatangazaga ko yikuye mu rubanza umucamanza atahise amuburanisha adahari ahubwo ko habanje gusuzuma icyemezo cye mu nyandiko busaba ko no kuri nsengimana byagenda bityo urubanza rugasubikwa hakazabanza kumenyekana ukuri kw'ibivugwa na gereza umunyamategeko felicien gashema wunganira umunyamakuru nsengimana nawe yavuze ko yatunguwe no kumva gereza itangaza ko nyir'urubanza yanze kuza kuburana byibwirije yavuze ko amusura ku wa gatanu w'icyumweru gishize bari bumvikanye ko azaza kuburana umugore wa nsengimana yabwiye ijwi rya amerika ko yari yamusuye kuri iki cyumweru cyashize yamushyiriye abana ngo baramukanye uregwa mwizeza ko buke aza kuburana afashe ijambo umunyamategeko gatera gashaba n'umwe mu bafite benshi yunganira muri uru rubanza yagize ati bitandukanye n'ibyo twari tumenyereye noneho ubushinjacyaha bwashishuje gashabana yavuze ko bidasanzwe ko hagati y'abaregwa n'ubushinjacyaha bavuganwe ku ngingo runaka avuga ko muri make ari indi ntambwe ubushinjacyaha buteye kandi ishimishije urukiko rwavuze ko imvugo z'uyu munyamategeko zitarimo kubaha uruhande baburana umucamanza yavuze ko bitari ngombwa guhita avuga ko basanzwe batumvikana n'ubushinjacyaha ku kiburanwa kubareganira n'umunyamakuru Nsengimana mu rukiko bashatse kugaragaza ko baba hari icyo bazi cyatumye atitabira iburanisha amakuru agera ku ijwi rya Amerika aturuka ku isoko zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko Nsengimana yaba afungiye mu cyumba cyegeranye n'icyo Sylvain Sibomana afungiyemo uyu imbere y'umucamanza yashatse gutinda ku mpamvu zatumye mugenzi we atitaba urukiko ariko umucamanza aramucecekesha amubwira ko agomba kurangwa n'imyitwarire myiza mu rukiko Sibomana yagize atejo nanjye nshobora kuba ntahari hari impamvu adahari nshaka kubabwira ibi urukiko rwibukije ko mu iburanisha ry'ibanze Nsengimana yari yavuze ko atazakenera umwunganizi mu mategeko Felicien Gashema avuga ko uregwa afatanije n'umuryango we aribo bamusabye kumwunganira yavuze ko agiye gusaba kujya kumusura muri gereza akamenya impamvu yamuteye kutaza kuburana mu gisa n'impungenge Gashema yasabye ko n'urukiko rwakoresha ububasha rufite mu kumenya ukuri kuri iki kibazo umucamanza yamwizeje ubufatanye iki kibazo kikava mu nzira mu mugambi wo gutanga ubutabera buboneye ukubura mu rukiko k'umunyamakuru Nsengimana bamwe batangiye kubihuza n'ibyabaye kuri mugenzi we Dieudonne Niyonsenga alias Cyuma Wasani wa Ishema TV cyuma hasani yabuze mu rukiko ku rwego rw'ubujurire urubanza ruburanishwa adahari gereza yavuze ko ari we ubwe wangaga gusohoka aho afungiye mu gihe umuryango n'abanyamategeko bamusuraga akababwira ko gereza yangaga kumusohora ku bwende umunyamakuru teoneste nsengimana wayoboraga umubavu tv online na umubavu com areganwa n'abandi bayoboke icumi b'ishyaka darufa umurinzi ry'umunyapolitiki madamu victoire ingabire umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda sengimana we aregwa ko yatambukije ku muyobozi umuyoboro we wa YouTube umuhango uzwi nka Ingabire Day ni mu gihe bagenzi be baregwa kwitabira amahugurwa no gusoma igitabo kibumbatiye insanganyamatsiko igira iti kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga urubanza rwa none rwaranzwe n'umutekano wakajijwe kuva mu marembo n'inguni by'urukiko kugenda ukagera mu cyumba cyarwo hagaragaraga abashinzwe umutekano bamwe mu mpuzankano z'akazi n'imbunda ndetse n'abandi bari bambaye gisiviri abaregwa bose bamaze imyaka isaga itatu bataraburana mu mizi umwe mu baregwa yabwiye urukiko ko batangiye kwizera ubutabera kuko batatekerezaga ko bagezwa imbere y'ubucamanza niba nta gihindutse iburanisha rizakomeza ku itariki eshanu z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ejo rya amerika tuve mu rwanda tuja mu burundi aho amashamba cimeza yavuye ku bice mirongo ine ku ijana vy'uburinganire bugize ubutaka bw'uburundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda aja ku bice biri munsi ya mirongo ibiri ku ijana muri kino gihe inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika iciye ku bakunzi bayo mu burundi mw'isomerwa na terrive ndayishimiye i kigali mu rwanda mu ntara zimwe zimwe zirimo amashamba cimeza hamwe n'impongoreka z'igihugu isoko ryacu ryagendeye amatati ni menshi hagati y'abanyagihugu n'abayacungera abanyagihugu bidoga ko impongoreka zibabuza gutera imbere nko mu ruhongore rwa ruvubu ruri mu ntara ya cankuzo abanyagihugu bavuga ko ibikoko bigizwe ahanini n'impongo hamwe n'inkende bibonera imirima ingorane ku iterambere ryacu kuko ntidushobora gutera imbere bya byimburwa nibyo tuba twokuramo icyo twambara nibyo tuba twoguramo igitungwa dushobora gutamira indimiro abana bagafungura kubera ibyo twarimye bakambara neza bakaja ku ishuri kubera ibyo twarimye none ntibikunda ubu ho hagezeho mu gitondo abana bava muri iri barabara bagiye ku ishuri bagenda umutima ati za mbogo ziraduhitanira abana ni ukuvuga yuko cumi na zibiri ziba zikingaho ziduga ziva mu mihana zisubira muri parike mu ishyamba rya rusizi igice kinini cyaryo kiri muri komine ya gihanga mu ntara ya bubanza no muri komine ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura abanyagihugu ishavurira niga ko abacungera iryo shamba bariko babanyaga amatongo yo kurimamwo hariho uruhande rwa parike n'itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe twebwe niyo twaba ntitwigeze dukugwayo twe dusaba ko badutunganiriza tukubahirizwa amatongo ya data na bamama badusigiye mu kibira co muri komine ya mabayi iri mu ntara ya cibitoke ku rubibe n'igihugu c'u rwanda naho hari abanyagihugu babangamiye ikibira kubera ibikorwa bitandukanye harimwo n'ivyo gucukura inzahabu ico kibira gipima hegitari zirenga ibihumbi bitanu azari ntibashira arongoye igice c'ico kibira ku ruhande rwa mabayi ukuntu abanye n'ishyamba ntabwo ari neza kuko hari ibikorwa bibi bakorera mu ishyamba gusenya y'inkwi cukura y'inzahabu ubushobozi bw'inzahure bwonona byinshi umva barasitagura ibiti hariho n'ibikoko bica bihunga kubera biba byabuze ibiti bibamwo nubwo ishyamba ryose rifise ico ryisangije ku bijanye n'uwo mwumvikano muke hagati y'abanyagihugu n'abayacungera umuhinga akaba anarongoye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko bafatiye ku matohoza bakoze abajejwe intwaro aribo ntandaro y'ayo matati turagenda turayibona n'ahandi mu gihugu aho usanga abakozi ba leta bafatira ku mabanga baba bajejwe cyangwa baba bafise amabanga baba bajejwe ahera bakagira tutireka tugire natwe twishumbushije twarakoze bakagenda batanze ahantu babesha abantu baparanganije abantu ni nk'ibi mwumvise biriko biraba aha mu maramvya aho haza umuntu agafata ahantu ha leta akahakotisha yiyita ko ari umukozi wa leta ivyo rero ntashobora kubikora atakuboko kw'abajejwe intwaro kurimo nivyo twagiye tubona hatari hake biragoye nyene umuntu yoza gukotesha agakotesha ihegitare mirongo itatu za leta mirongo ibiri abantu bagatanga amahera bagatangura kurima hariho umuntu ajejwe inzu cumi hariho umuntu ajejwe agacimbiri biragoye biragoye ko twaba twemeranyije kukaba nkako aba banyagihugu bo ku mutumba wakagaragara mu kiyaya ca rusizi bavuga ko baja kurima amatongo bakose uyu ni umwe muri abo avuga ko hari igihe bakotera abajejwe gucungera ishamba ahandi naho bagakotera abanyagihugu nkabo tugiye gukora tugiye kukivi kubera ko benshi bararimye muri ico gihe bahawe nabo mugabo mu mwaka ugira kabiri bene naho bari bahawe n'ishirahamwe baca baravuga yuko ata muntu n'umwe ashobora kuhakorera batabahereje amafaranga kubera ko amatongo ari iwabo bahawe n'ishirahamwe niyo mpamvu rero uno munsi tugira intambamyi y'uko tuje ku kivi aba bajejwe parike baca baza barakwaka amasuka batifuza y'uko tworima kubera ko ivyo bintu babahaye ubwa mbere batigeze babironka kuri uno munsi ubajije uwo bakoteye ntibamuvuga izina canke ngo bamwerekane umwe muri abo twashoboye kumenya avuga ko yahawe n'ishirahamwe adashobora kudondora ariko ku matohoza yakozwe n'isoko ryacu avuga ko hari ibihangange mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abajejwe inama mpanuzi wa jambo ya komine gihanga bakotesheje amatongo yo muri iri shamba rya rusizi musitaneri wa komine ya gihanga asigura ko komine yashizeho umugwi ujejwe gutohoza ibijanye n'ayo matongo ya rusizi abanyagihugu bavuga ko bariko baranyagwa leopold ndayisaba avuga ko uwo mugwi bawushizeho babisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuko abanyagihugu bari bitwaye ku mukuru w'igihugu n'inama ya komine yagizeho umugwi umugwi nawe uraja kugira amatohoza kuri abo bene igihugu bavuga ko parike yatwaye amatongo rero uwo mugwi waragiyeho wagize n'intonde izo ntonde rero tukaba turazitosora turabe neza ko atariko arabenshi kuvuga n'inkomoko kuko uzosanga benshi ari abantu bari bahawe amatongo n'umushikiranganje n'aburamatari n'abandi bavuga ko bakoze bahaba kuva kera rero ariko ico bomenya coco nuko leta ikeneye itongo irarikoresha ico ishaka mw'ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije babona ata ntambamyi yari ikwiye kuba kuri leta mu guhana abo bategetsi bagize uruhara mu konona ibidukikije umuhinga inosa banigwa n'inzigo kuba byo bugaragara koko ko batanze amahera bakaronka n'imbusha vyakozwe n'abakozi ba leta ubu mbere biroroshe tugira tuti duhiriwe duhishije kuva mu bibiri na gatanu nta yindi leta iracaho ni leta y'umugambwe sendefted abo bantu baroroshe gutora kugenda mu malisati hajya hatwara nako ico gihe abantu bakabazwa duhiriwe duhishije hariho n'itegeko ry'uko ubunyi wononye bamubaza ibyo aba yononye amakari iryo tegeko naryumvise ricamwo n'amashinga amateka uyu muhinga arongoye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko amategeko mu bijanye no gukingira ibidukikije atomoye neza kuva ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu agahaze akaba ari ukudakurikizwa atanga akarorero k'ingene impongore zivogerwa kandi ingingo ya mirongo ibiri na kane y'integuro y'itegeko inimero ijana akarongo amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri ryo kuwa cumi na kane z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ivuga ko gukoresha amatongo akikije uruhongo kama n'uturere dukingiwe birekuwe gusa n'imiburiburi ku metero igihumbi y'imbibe nyezina z'uturere dukingiwe kubwo uyu muhinga inosabanirwa n'inzigo avuga kandi ko ibihe by'amatora mu burundi bihungabanya abategetsi ku buryo badasubira kwitwararika iby'igihugu cabajeje harimwo ibi byo gukingira ibidukikije ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru ya kino gitondo kwa mungu w'indwi duheruka gusozera isi yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida ishami rya onu ry'itamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha afise ubwandu ku isi yose ari miliyoni mirongo itatu n'icenda mu babangamiwe harimwo imirwi ry'abadandaza imibiri yabo bita abamaraya inkuru y'imenyeshamakuru y'ijwi rya amerika juma majanga ari mu gisagara ca mlolongo muri kenya mwisomerwa na ejoni mukankusi mu kinyarwanda ni akazi kenshi muri iki kigo nderabuzima gikozwe muri kontoneri giherereye mu mujyi wa mlolongo rwagati muri kenya ku muhanda munini w'imodoka zihuta nairobi mombasa ni rimwe mu mavuriro arindwi aherereye mu bice byambukiranya imijyi yo muri kenya n'indi mirongo itanu mu mpande zose z'uburasirazuba n'amajyepfo ya afurika ayo mavuriro acungwa n'umuryango udakorera inyungu uzwi nka north star alliance atanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bahora mu ngendo nk'abatwara amakamyo abakora uburaya n'abaturage basanzwe bafite aho bahurira nabo hanini mwazihe ni umuyobozi wa porogaramu za north star alliance
uko bagenda bava hamwe bajya ahandi serivisi z'ubuzima zifite ireme zigenda zigabanuka niyo mpamvu tugomba kubegera kandi tukabegereza izo serivisi bityo bigafasha mu by'ukuri kugabanya uruhererekane rw'ubwandu cyangwa se guca uwo murunga
minisiteri y'ubuzima ya kenya ivuga ko abashoferi batwara amakamyo akora ingendo ndende n'abakora uburaya bafite ubwandu bwa virusi itera sida ku rwego rwo hejuru n'ubw'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uwo twise patrick w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko amaze imyaka hafi mirongo itanu atwara ikamyo aha ntidukoresha izina rye nyaryo kuko atifuza kumenyekana patrick avuga ko yipimishije virusi itera sida nyuma y'urugendo rw'akazi muri botswana agasanga yaranduye yagize ikibazo cyo kubona imiti ye mu bihugu bimwe by'amahanga ariko ubu kubw'imikoranire y'amavuriro y'umuryango north star alliance ashobora kubona imiti mu buryo bwambukiranyije imipaka ukiwa uko na ile kadi ya hospitali unafika pale ubu nshobora kwinjira mu ivuriro iryo ari ryo ryose nitwaje ikarita yanjye kandi iyo nyiberetse bayirebaho bakamenya ubwoko bw'imiti yanjye bakayimpa niba ari ine muri itanu bazi imiti nandikiwe na muganga patia hilo dawa kama ni nne au kama ni tano anajua zile ambaye atakupatia catherine wanja ukora umwuga w'uburaya unahugura bagenzi be bo mu mujyi wa mlorongo yabwiye ijwi ry'amerika ko abashoferi b'amakamyo ari abakiriya babo beza kuko bakanguriwe ingamba zo gukumira indwara
abashoferi b'amakamyo bafise imiryango yabo rero tubwirizwa gukoresha agakingirizo kugira ngo twirinde turinde umukiriya wacu kandi tunamurindire n'umuryango wiwe
kugira ngo ubashe kugera ku bantu benshi umuryango north star wifashisha serivisi z'ubukangurambaga ufatanyije n'abaturage yunise mwikari afite inzu yakira abagenzi n'akabari mu karere avuga ko ubufatanye hagati y'abakora ibikorwa bibyara inyungu nk'ibye n'ikigo nderabuzima bwafashije kwigisha abakiriya biganjemo abatwara amakamyo n'abakora uburaya
nk'urugero tubagira inama yo gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde tubagira inama rero yo kuza muri north star kuko twihuje nayo kandi batanga serivisi ku buntu igihe kandi banduye bakibagirwa imiti yabo tubabwira kuza muri north star aho bashobora gufatira iyo miti igihe icyo ari cyo cyose
north star ivuga ko yatanze serivisi z'ubuvuzi ku barwayi barenga ibihumbi ijana na mirongo inani bo mu karere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri abenshi muri bo bakaba ari abashoferi n'abakora akazi k'uburaya
ijwi ry'amerika ngaruke ku nkuru nari nabemereye mu ntango zano makuru perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yarayashitse muri angola agiye gushimangira iragi ry'ubutegetsi bwiwe ku bikorwa remezo ku mugambi ufitiye akamaro kanini uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ni umugambi munini wa gariyamoshi witwa umuyoboro wa lobito inkuru ijwi ry'amerika yateguye mu congereza yashyizwe mu kinyarwanda n'umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima robito koridoro umuhora wa robito tugenekereje mu kinyarwanda ni umushinga w'ishora ishoramari rya miliyari eshanu z'amadolari ryakozwe mu nzego nyinshi zinyuranye uyu mushinga ugamije kuvugurura no kwagura umuhanda wa gari ya moshi wa bengera w'ibirometero igihumbi na magana atatu uyu uzahuza icyambu cya robito cyo muri angora ku nyanja ya atalantika kimaze imyaka ijana na makumyabiri na repubulika ya demokarasi ya kongo icyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga kikazahuza iki cyambu n'igihugu cya zambiya igice kinini cy'ingengo y'imari y'uyu mushinga watangajwe mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'itatu kizatangwa n'ikigo partnership for global infrastructure and investment pgi mu mpine pgi ni ikigo cyashinzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri gahunda y'ishingwa ryacyo irangajwe imbere na perezida biden wa amerika umugambi w'ishingwa ryacyo uhuriwemo n'itsinda ry'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi uwo wavuye muri gahunda yabyo byise build back better world kongera kubaka isi nziza tugenekereje mu kinyarwanda iyo gahunda yatangijwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nk'uburyo bwo guhangana na Belt and Road Initiative gahunda y'ubushinwa yibanda ku kubaka ibikorwa remezo muri Afurika nutangira gukora uyu muhanda uzongera cyane uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi arimo kobalite n'umuringa kuri leta zunze ubumwe za amerika n'abafatanyabikorwa bayo aya ni amabuye y'ingenzi cyane mu gukora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi nk'uko raporo y'inteko nshingamategeko ya amerika ibyerekana mirongo inani ku ijana by'ibirombe by'amabuye y'umuringa bya kongo bifitwe n'abashinwa ubushinwa bugenzura hejuru ya mirongo inani na gatanu ku ijana by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya kongo y'imboneka hake ku isi harimo na mirongo irindwi na gatandatu ku ijana bya kobaliti y'iki gihugu ku wa kabiri w'icyumweru gishize mu kiganiro yahaye abanyamakuru ubwo yari kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika helena matsa umuhuzabikorwa wa pgi yavuze ko umuhora wa robito witezweho kugabanya ikiguzi cy'ubwikorezi kugururira amayira ahantu h'ubutaka burumbuka no kwihutisha iterambere ry'ubukungu rihangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe madamu matsa yavuze ko ishoramari ry'ikigo pgi rizongera umusaruro w'ibikorwa remezo hamwe n'imishinga nko guteza imbere amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba kongera imiyoboro y'amashanyarazi mu gihugu ndetse no kubaka inganda zisukura amazi uyu mushinga ushyigikiwe cyane na perezida joao lorenso wa angola angola ibereyemo ubushinwa umwenda wa miliyari cumi na zirindwi z'amadolari ni ukuvuga arenga kimwe cya gatatu cy'umwenda wose iki gihugu gifite uyu mwenda ahanini wagiye uza mu nguzanyo zo kubaka ibikorwa remezo byombi hamwe na peteroli y'iki gihugu bikaba byarafashije mu izahuka ry'ubukungu nyuma y'intambara igihugu cyamazemo imyaka mirongo itatu yarangiye mu bihumbi bibiri na kabiri mu kwezi kwa munani kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri ubutegetsi bwa biden bwatangije gahunda nshya y'ingamba zigamije imibanire na afurika iyo gahunda igaragaza afurika nk'ahantu h'ingenzi ku nyungu z'umutekano wa amerika mu mpera z'uwo mwaka kandi perezida biden yakiriye inama ihuza leta zunze ubumwe za amerika na afurika aho yijeje ko amerika igiye gukora ishoramari rya miliyari mirongo itanu n'eshanu muri afurika mu gihe cy'imyaka itatu francis brown umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo bya afurika mu kanama ka amerika gashinzwe umutekano ku wa kabiri w'icyumweru gishize yabwiye abanyamakuru ko iryo shoramari rigeze ku kigero cya mirongo inani ku ijana rishyirwa mu ngiro icyakora mvemba pezo dizorere umuyobozi wa porogaramu ishinzwe afurika mu kigo cy'ubushakashatsi center for strategic and international studies avuga ko menshi muri aya mafaranga yashowe muri porogaramu zisanzweho kandi ibyo bitazanye imishinga mishya migari cyane iboneka ku muturage usanzwe w'umunyafurika iyo mu mboni z'uyu musesenguzi ikaba ariyo mpamvu robito corridor ikora ikinyuranyo mu gihe perezida watowe donald trump azatangira inshingano mu kwa mbere kuje hari abibaza niba imishinga migari muri afurika nka robito corridor izakomeza no kuri ubu butegetsi bushya mu gihe bamwe bafite impungenge ko umuhate wa amerika kuri afurika ushobora kugabanuka bitewe n'ihame ngengamitegekere rya trump rya america first abasesenguzi bo bashimangira ko nta mpungenge zikwiye kubaho ibyo bakabishingira ku kuba no muri manda ye ya mbere ubutegetsi bwa trump bwaragiye bushyiraho gahunda zigamije iterambere rya afurika izo zirimo iyiswe prosper africa yatangijwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igamije guhuriza hamwe serivisi za guverinoma zafasha abashoramari b'abanyamerika gushora imari yabo kuri uyu mugabane
temistokle mutijima urakoze ni no kuri we duce dusozera igice ca mbere c'amakuru yacu cuno munsi kuri mikroma ari kumwe na diane ninahazwe nshimire abagize urara bose mu itegurwa ry'ano makuru muri bo harimo etienne karekezi yaraduhagarikiye na nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ekipi ya kino gitondo tubipfurije kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose hanje tuzongera ku munsi wa gatatu
six and three is nine. Baby, you know you got the micros, good. You look so fine.